If you like, send this message to them because when you tag them, they will ignore your message. A deity strike that boy because of your Edochie's commitment, your Edochie should do the needful because the same deity is coming for another child again. Let him do the needful. They committed the man to the deity, and the, when they cannot able to get the man, then now the deity is taking those children. Another one is about to happen again. Anytime soon. Please send this message to your Edochie. This one no be say uh, bloggers. And the reason why all these things is happening now is because you are married Judy Austin. That is their anger that made them to go and represent this matter to a very strong deity. The deity is after your Edoshie. Anything concerning your Edoshie, the deity is out now to destroy. So I'm sharing tears. Please, y'all, Judy Austin, You people should do the for All this searching and searching with the police is taking people nowhere. Dirty is coming again as I'm talking to you. So please, this is not the time of I am too strong. Nothing is happening. My dear, don't take this risk. This is the time people doesn't take chances. If you offend them, they will take you to any anything, any any place they can, whatever they can do to make sure they, they bring you down, they're ready to go there. It's no longer like that. We are using because of Jesus to forgive. But the children of nowadays, men of these days, women of these days, they are not smiling earlier you get this thing to your store lord edochie please do the needful the deity is coming again help you all to get this information like me now if you did not fear me and bite me ịtụ m ụjọ taa m ya taa m ya arụ anwa n'ọtụ n'ọhụ ndị aka gị ya maka chukwu mma ekwepụ gị amụ gị ibe ị narụ ndị m ma ọ narụ nwunye m m na-esiri gị ọkụ ọgbagbuo gị ya nsi ọ na-agba mgbe emere gị ebere otu a m esi na ihe abịazi ịnara nye anarụ ka m nwa wụrụzie onuku gbara aka ịlọnụ rute ụmụaka na onwe ihe m ga-eme gị forgive mma mgbaghara gị ya mma gị ọkụ mmesi gị n'ite ịsụọ ihe anyị e fụrụ complete liberation ka enye m ihe a si na m ya gafekwara 24 hours to deliver it ya ka m na-enye ya ọrụ na m bụkwa a Christian don't try me in this aspect ndị mmadụ na-akpacha anya na-emewe mmadụ ibe obi ịnọkete hmm. ịkpacha anya gụọ mmadụ ibe gị n'ọkụ ọ na-agba ị na-enwe aṅụrị mma mmeri ga-ebele see you on my next video Hey, whoa, my people, oh, hey! now, wa o mr obasi don cook food for you this e year to chop o my people. When mr obasi come cry out say then collect im wife say eh, yul edochie and judy austin They no let him see im pikin say because of say he no get money yul edochie take this thing like say na play like say na play your doche, you get wife beautiful wife na person own na you go collect so only you go marry two mr obasio come carry empty hand like aaron for bible no be so your doche. ole ihe ị ga-atụta ole ihe ị ga-arachata n'ime ike ọkụ ose ji ezije afụfụ ugwu hey my people na ịbụ parable na atọ yulu na yulu dey understand igbo wetin you go eat for pot of uh, eh, that oku pot wey be say the pepper go take pepper you kpai eh which kind wahala be this one which kind thing be this one you greediness selfishness and uh, eh, covetousness only you want to marry two wife mr obasi go come carry empty hand him go come dey look you go come carry empty hand the wife e no see pikin e no see then you go dey dey enjoy your life him go come free you abi you think say na everybody na dem dey do something nah my people na don hear wetin dem talk strong deity don go out oh god have mercy upon me odoche have mercy let your mercy speak jehovah let your mercy speak let your mercy speak who do something make the thing happen to am make dem leave dis innocent children alone make judy austin and yul Doche when e be say na dem commit make dem too use their head carry because from dis whole thing when e be say dey happen i know say if person want to do you maybe day deity looks say if you do you'll not go even feel the pain make it do you'll make you feel the pain You'll you collect my children you know let me make i see my children Abby and you there with your own okay this woman be do one they don't give us so is very very clear this revelation Not be saying I go come This thing when it be say they happen so Now god of justice so, mr obasi not go report them for deity deity now see see how these things work person when e be say im hand clean deity no dey kpai am o deity no dey kpai somebody wey im hand oh, eh, clean that is why dem say make you dey always dey keep your hand clean now see am na innocent pikin na me na that receive eh, receiving end eh why no even why why um, um, make i no even talk because all children god god create all children make eh why be eh jehovah ooo. Oh they say if one person cook for public public go chop am finish o oh. but if public cook for one person the person no go fit chop am finish this one deity don dey cook food for you all you all you go fit chop this food finish you go fit chop this food finish you no go return person wife wife wey three children for that matter woman wey be say He e don get three children wetin you wan take am do you no see young young girls go carry na judy austin akpakpo bag of rice Now you go carry eh oh see this pikin kambili fine fine boy we so oh jehovah make our make we parents make we they very careful make we no use our hand go cause waiting go come bring calamity unto our children god god show your mercy upon me jehovah have mercy upon me have mercy now they don't tell you loidoche a lot of people go tag am return judy austin o the nonsense say abeg abeg abeg i no marry again i no marry i dey with my wife or do the needful o oh, eh dem wan put pepper for dis you oledoche eye pepper you know pepper dem wan put pepper for you oledoche eye because you oledoche collect person uh, wife the man come out come social media come hala o oh. you oledoche no let me see my children o oh. you oledoche and judy austin dem deny me of my right o. Oh to see my pikin o eh, eh, you uh, Yul Edochie dey form acapon dey form acapon you get the spiritual power you get the spiritual power see am now my people una don see am now revelation don come o if dem like make Yul Edochie do the needful make he carry Obasi wife go give Obasi return Obasi wife to Obasi apologize and get your peace if you say you get spiritual power you go know how far because this whole thing hey, oh it is well oh it is well father i cover you all edoche children with the may edoche children with the blood of jesus anything wey you all edoche use him hand go carry make you use him head carry am it's either this him coconut head him go hear word now or he go know deity no dey look back Oh, and when they don start like this go dey come like oh baba god show your mercy show your mercy Then first of all go target first son first son na dem target first son so that yul edochie e go pay am i think he sabi post i think he sabi post for social i think oh baba god show mercy let your mercy speak let your mercy speak lord lord let, let your mercy speak because of may for the sake of may let your mercy speak because it's very clear when mr obasi come out come dey cry for social and this whole thing the thing wey be say be say dey pain me sef yul edochie father wey be pet edochie you know say for igbo land dem dey forbid this thing dem dey forbid this thing before you go go marry person wife make sure say that every diary dem don clear comot for the person head dem dey forbid this thing thing wey be say go make you go dey carry one person wife person wife is forbidden They say na wen yul edoche and judy austin start na for inside marriage yul edoche come dey carry wa judy austin inside marriage when obasi send judy austin to school make e go school na there yul edoche begin dey carry wa person wife He no do him. He don do am because e feel say obasi na no nobody is nobody and eh, e doesn't have eh, money even the obasi come out dey cry say because of say he no get money that is why you oledoche behave like this person wife any man wey e be say e no dey fear go carry one person wife even bible talk am say that shall not converse their neighbor your neighbor's goose he talk am your neighbor's wife now see am um, obasi quietness una think say na na na free ngwanụ ma ọ bụ say eh mee edochie ha this woman na where she wan start from where she wan start from just because of kerewa kerewa wey kerewa wey wey person can kerewa anything kerewa is free because of five minutes enjoyment you come you come dey marry yall you come dey marry may come go carry person uh, uh wife dey rake eh, polygamy is a blessing polygamy fit me. somebody wife person wife fear no catch you okay na my people oh, I wanna see this matter What wetin una think about this thing if you be male what you go do if you be male what you go do because as far as this whole thing is concerned this your ledoche na coconut hair they get maybe e not go believe what they talk maybe now, make e no wait make make in fact make nothing happen to im children again my own be say anybody when he commit make e use im head carry na so e just be alright my people. because if una look this kambili una go see say no be ordinary e no get anybody want to tell me say this thing na spiritual my people. o oh, na here i wan stop na have a nice day bye